see eh i dey vex iyore why you dey lie iyore wetin make you dey lie i dey try to sleep i no fit sleep i just watch some of your video wey be say you do recently Now you say one girl come out say i no know the card wey say make bless her say e dash you eh, sixty three thousand euro and the girl wey dash you sixty three thousand euro dey beg you now say make you pray for am make e get better work make she get better work iyore wait i no understand you think say you dey talk to mumu, mumu people you remember understand wey wahala dem wey word wa deceive evo yabo sunu yore eh wetin dey worry you eh you your come you dey deceive people that girl wey person imagine person wey wey say he say dey dash you sixty-three thousand euro whether the girl win lottery nobody know wetin the girl win you know your out now form say you do say you dash you sixty-three thousand euro the same girl still dey tell you say make you pray for am make you get better work Yore, what are you saying? What did they talk? Yore, why they deceive people? What did they sup? Yore, what did they sup? You often come at that time, you often come and start to the people just start to call you from nowhere. They talk different, different problem. Una kaya set up the next year, not over. When grade eleven, we kaya sunweni, na oge call ni aga call weni. We do kaya sunweni yore. Yore na dopri they talk to you so. You hear me? You hear me so? Me na spiritual man. go gonna do all these things when they do so. Eh? We na prophet confirm. Forget say we never start work did they worry you you just dey deceive people you say like that sixty-three thousand euro my abeg social media people mona beg i want more mona talk for this matter oh. social media people if really say people wey really dey wey really get sense una dey reason mona go watch that video well mona go lis ten to wetin that girl talk for that video the girl say the card wey dey give am so he don go eh, he don collect the card so he don give iyore sixty-three thousand euro for dash down the page wetin wetin she vow na the young dey talk abeg muna muna share this video i wan make yore see this video this time because i no fit sleep i no dey vex avegwale na ya na ya gbọpa your tori why you more la dia una you dey come out come dey deceive people and the person wey win big money e dey tell you say make you pray for am make you get better work iyore e you know you dey talk eh say na you go take no wetin say na you go take no say iyore no no wetin dey happen to her imagine abeg mụ na reason wetin dey wetin dey sup na eh eh ayoyo come ayo dey deceive people it i dey try to sleep ah, when i watch the video i, re, I no fit sleep say i must stop for this matter i must stop for this matter iyore no fit come dey continue dey deceive people wetin dey sup tell me say person dash you sixty-three thousand and the person wey dash you sixty-three thousand dey beg you make you pray for am make you see better work Now then they pay me for inside why that girl go for you know she say if now they do all this game and all they play am well if me dey <laughs> oh god if now they play game why play say get see error come come out now now the girl be play the job well oh. the job the contract wey they give that girl she be play well oh. but where the girl come fuck up for the girl to say May you only pray for her make she get better work my sister you dey craze you no must be sixty-three thousand for you to dash person sixty-three thousand you no must be sixty-three thousand for nigeria currency sixty-three thousand in nigeria currency is close to ten ten million twenty million my sister you no know how much be sixty-three thousand euro you dey craze yo yo come out you say you dash iyore sixty-three thousand you still dey beg am say may may they give may, may they give you better work may they pray which work you wan work money you know, you know business no dey exist e say compulsory say dem must work die if you say what you dey talk na truth you compulsory okay for you to dash person sixty-three thousand euro that means you don get like three hundred to four hundred thousand that means you don get like three to four hundred thousand euro okay person wey get four hundred thousand euro or three hundred thousand euro you go still come out now say e wan call dey fair work make dem dey pay am one thousand two or one thousand eight iyore you dey craze you think say dey talk to mumu people wetin dey worry you iyore you dey craze eh wetin dey worry you see eh if you no if dem no share this video give you eh e uh, go pain me say you no see this video because na net i take dey come out so i no dey paro for you this night wetin dey worry you eh wetin dey worry you eh. What did they worry you sure you no come my and tell me say say which kind video you do that video not clear Yuri. i must tell you the truth we not spiritual ah. we don't call social media we wan come repair social media we wan come repair social media you know because they use all this your your level because they disturb us What did they worry you say dey dash you sixty-three thousand eh that's so you see they do what they say Yuri estate wa wa ategbemu wetin dey worry you wa ategbemu benin you no fit go benin make you go May you go make you forgive you for your sins when you commit you no fit go benin na make at least your sins may they forgive you for the sins wey you commit your come come dey deceive people in a in reckless way wey no make sense wetin they worry you yore before person go dash you sixty-three thousand that means that person don get three hundred to four hundred thousand i don't fit sleep people yoo carry fake news You come out yoo i don't fit sleep You're a man here. iyore mẹ́tì yẹ nuya tó ògèlè lẹ́yẹ yore má yẹ ìsánsá ka ẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ yore wetin they worry you how that get pay What you pay me for inside the matter What you make me come this live video come tell what you pay me for that girl to say May you pray for her make she get work ah na did that job knock Iyore me i be job man you know if you tell me anything you know if you tell me anything Iyore no be lie Now did the job knock Iyore go tell that girl say tell her say Don't priest say she not play the part Where? she be not try for the part Oh, for it for she for she to make sure say owe me n'ime ihe ama inwi na agbọn imeke na eti doware we bụ uwe zuwa we ne ge no kolini uwe zuwa eh you get okay for you to dash presenter 63000 euro that means you don't get like 300000 euro of 100000 euro eh like 400000 euro mayor yes igebo i dey cite you igebo i no fit sleep mayor i no fit sleep na my mail also na my mail wey go canada igebo wa dey canada ma dey ma dey igebo no be lie na ma you be this world igebo na ma you be igebo we dey call canada i hear say i don promote you you don continue to dey promote you in jesus name igebo if una no know na only be igebo mayor na be mayor mayor universe mayor imamiore i no fit sleep iyore yo dey use iyo iyo iyo rumour say dey blow everywhere eh your were oh ladian imagine you say the game. win i don't know how much the game win whether they pay a lotto e might not pay again at the world just 63 uh, eh, how much 63000 euro on a janu where the same girl wey dash you the 63000 euro See dey beg you say make you pray for her make she get work I did the job knock yebo boy, you know everything na uh, boy, you know say we don do all this thing pass yebo na then that job knock for that girl to say make iyore pray for her make she get work na there that job knock that girl no play that, that level well iyore ọgbẹni carry abe call na this evening ma wọn tama wọn na wàhíà awé mi awé ẹsẹ take come wọn bẹ mẹwẹ comedy men na wọn bẹ comedy make up in me. mi i dey do make up comedy abẹ yà bẹ make up e make up in yẹn yẹn yà awé saganu wa uma take eh, time iyore outside dey make up you iyore no be like they tell you eh if you no take time I'll start to dey make up you for confirm because you no fit come dey disturb us with fake rumors and everything I've been no know say we dey vex we marry mamoa we have here pastor na do have this even ma we tell say na energy ugumagwa utima we ah chema say no I do have this even ma did they worry you you shouldn't be say imagine say may give her a walk. May give now. Now they see eh that girl wey talk that thing if they investigate that girl that girl if that girl they go investigate that girl say that girl no get money iyore eh wahame na yasiri well iyore if you know say that girl mo see that girl video bring that girl picture come out make dem go investigate that girl social media people if really say iyore all those people wey dey follow iyore sota water ministry if really say una get sense say una get sense na now say god wan make things happen to una una know say una no dey do na dey do na now god wan let una know so if really say god really make una if really say una dey talk truth make una tell yore say yore dat girl we want to see dat girl mona look for dat girl wey fit dash person sixty-three thousand euro the girl wey fit dash person sixty-three thousand euro the, girl break record we want to investigate dat girl make dem investigate dat girl dat girl cannot come out at dat sixty-three thousand euro without we no know am iyore all those your level wey dey do so eh na don priest i don dey paro for you eh Your matter me when my Dopris are. Why my the people never talk to Iyore say Dopris don't come out. Iyore, am I time where Dopris is larger? Eh? If say you don't you don't make me the verse. This I don't feel sleep. Imagine here. Imagine. I don't feel sleep. Person you come out, you go, you say, busy. that you 60. Do you know how much is 63,000 euro in Nigeria currency? Eh? Lovely Faith Ben. Say, don't please. Ah, na lie Ah, muna talk for the matter na eh muna talk na person oyo come out say one girl dash her sixty-three thousand euro see eh if you iyore no see this video eh i dey vex iyore suppose see this video muna share this video abeg muna share this video abeg no want make this video long but the way i take dey paro i want make you iyore see this video wetin dey worry you abeg iyore sort out water ministry all the people wey dey that ministry make dem bring that girl come out make we investigate that girl make we lower much that girl worth for that girl to dash person thousand euro as e dey beg di person make e pray for am make e get work That story no make sense That story no make sense say make e get make e pray for am make e get work when you dash person thousand euro you you can change ten people life in nigeria wetin be ten people life you go change for nigeria e fit change forty people life for nigeria sixty three thousand euro e fit change forty people life for nigeria wey you see dey say you dey fair work in win agbu well again e again kenu riri aje na work you go dey see dey you go work till you die e that girl mona go tell that girl say that girl as far as you dey fair work me wan give you work now you go work till you die you will not enjoy that money if that thing na truth since na work that girl say dey fine that girl will work till he die wetin dey worry you why una go dey brainwash us why una dey brainwash us iyore wetin dey worry una see eh when I share this video, go give Yore. And the verse for Yore, Yore will worry where. Where anywhere, Ariedo, no, you're not forgiven sin, where Yore. Everybody the verse for you because of the sins where you commit for atrocity where you commit for Bini. You never go, may God forgive you. You come and you call the talk rubbish, they talk rubbish, they do, they do us, was, was, was level. Eh, why when yours was was was was? Only you come and say you get belay. Since so many months, people they follow you whether you reborn. Am I? Eh? You also come out against say person that you 63,000 euro. And the person say me pray for me get work. Now for the vessel you, you. Now for the vessel you are the paro.